iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hikomeje ibiganiro byayo by'iki gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki makumyabiri n'umunani ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza ikaze kuri radiyo yanyu muri studio muri kumwe na eugenia mukankusi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi nategekaho avumva ananiwe avuga ati mwana banjye muteshe namwe uwo ni umuturage wo mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda avuga ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu ni umusogongero wa kimwe mu biganiro tuza kubagezaho mu kanya turahera ariko ku makuru ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi baramutse neza ndakuramukije ejeni abarorerezi mu by'amatora b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bamenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu burundi mu ndwi iheze atitabwe na bose kandi ntizigiwe n'imigwi yose muri raporo yasohotse kuri wa mbere abo barorerezi bamenyesha ko perezida nkuru nziza yatsinze amatora atarimwo umwidegembyo wo gushikiriza ivyiyumviro kandi ngo yabaye amaradiyo yigenga yarugawe ati naho byagaragaye ko ku munsi w'amatora umutekano wari wose ayo matora ntiyitabwe n'impande zose kandi ntizigiwe na bose ati naho perezida nkuru nziza yatsinze ku majwi mirongo itandatu n'icenda ku ijana haracari ukutumvikana ku kwitoza kwiwe ku kiringo kigira gatatu kandi ngo ibwirizwa shingiro ry'uburundi ngo ntibivyemera perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika atekanya kugendera ku cicaro cy'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika kiri i addis abeba muri etiyopiya kuri wa kabiri mu mubonano yagiranye na minisitiri wa mbere wa etiyopiya haile, haile mariam i Addis Abeba kuri uyu wa mbere perezida Obama yamenyesheje ko ivyo bihugu byabo uko ari bibiri bifitaniye ubucuti bukomeye muri byinshi ariko yaravuniye akagohe leta ya Ethiopia kikwiye korohereza abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu mwidegemvyo perezida Obama yaravuze kandi ku ntambara ya bene gihugu iriko ibera muri Sudani y'Amajepfo ati igihugu ca Sudani y'Amajepfo kirashobora gufatirwa ibihano mu gihe itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi k'umunani uyu mwaka bihaye yogera ata amasezerano yo guhagarika intambara azoba arasinywa tutibagiye no kurungika muri ico gihugu inteko z'akarere zija kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca somaliya abantu bashika mirongo ibiri na batatu nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umuhari wa al shabab kuri wa mungu kuri hoteli yitwa jazir palace iri mu gisagara cya mogadishu gushika ku munsi wa mungu abantu cumi n'umunani nibo bari bamaze gufa abandi batanu bacikanye kuri uyu wa mbere harimwo n'umushinwa akora mu buserukizi bw'ico gihugu muri somaliya yari yakomeretse cyane muri abo bapfuye harimo kandi n'abamenyeshamakuru babiri b'abanyasomaliya iyo hoteli isanzwe ikoreramwo ubuserukizi bw'ibihugu by'ubushinwa na misiri yarimwo kandi n'ibiro by'abashingamateka n'abamenyeshamakuru perezida obama asanzwe ari mu rugendo muri etiyopiya yateye ivyatsi ubwo bwicanyi ati imigwi y'iterabwoba nka al shababu nta kindi izi atari ukwica no gusambura ati bakwiye guhagurukirwa bakagwanywa igihugu cya turukiya cyatumye ko kuri wa kabiri inama izogihuza n'ibindi bihugu rutura bigifasha kwivuna umwansi intumbero y'iyo nama kuzoba ari ukurabira hamwe ibijyanye no kugweramirwa kw'icyo gihugu ndetse n'ibitero by'indege kiriko kiragaba ku migwi y'abagwanyi ba leta ya isilamiste bari muri siriya n'abarobere b'abakiride bari muri iraki turukiya casabye iyo nama cisunze ingingo ya kane iri mu masezerano ari hagati y'ivyo bihugu amasezerano yemerera ivyo bihugu ko mu gihe kimwe kigeramiwe mu bijanye n'umutekano gishobora kwitabaza bigenzi vyacu ivyo biganiro bizoba bije mu gihe mu gihugu ca turukiya hamaze imisi havugwa ubwicanyi ku rubibe ruri mu bumanuko gihana na siriya kandi mu gihe icyo gihugu kiriko kirongereza inguvu mu kurwanya iterabwoba urudandazwa rw'abantu rwaratungishije abatari bake ku isi mu gihe rusiga imiliyoni z'abantu mu buzima bwo gukoreshwa nk'abacangero ivyo nivyavuye muri raporo ya departema ya leta zunze ubumwe za amerika isohoka uko umwaka utashe ku bijanye n'agateka ka zina muntu iyo raporo ibandanya ivuga ko urwo rudandaza rwabaye uburyo bushasha bwo kugira abantu abaja aho abakobwa n'abagore n'abana badandazwa ahandi naho bagakoreshwa ubuzi bugayitse aho bahembwa intica ntikize sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry amenyesha ko urwo rudandaza rwigish- rwinjiza imiliyaridi ijana na mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka
aroyizi urakoze kuri aya makuru inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu ubu tugeze noneho ku mwanya w'inkuru nyamukuru dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari inama nshingamateka y'u Burundi nshya yatowe kuri makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi gushize yateranye kuri uyu wa mbere agatungu rwasa n'abashingamateka cumi n'icyenda bo mu mugambwe we fnr bitabye iyo nama abadepite batowe ba uprona ya charles nditije ni ukuvuga urundi ruhande ruri kumwe na fnr mu runani amizero y'abarundi bo ntibitabye iyo nama mugenzi wacu tabita mukamusoni yakurikiranye imirimo y'iyo nama adutegurira iyi nkuru nyakubahwa urongoye iyi nama ukabudukurira no mu myaka nagira nsabe eh, mbere yuko dutangura kwiga iyi nteguro rero mubanze mutubwire abashingamateka batowe munasabe yuko vyomanikwa kuko birafise akamaro kuko abatatonze uno munsi guhera uno munsi ndibaza ko amateka atangura guharura kugira ngo bibaye ngombwa baze basubirizwe murakoze Unidonda Uwimana asanzwe ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe nyene asanzwe ari mu batowe aho yariko asaba inararibonye yari mu baraho ariko uwahavuye arongora ibikorwa yabaye makire na hayo ava mu gambwe CNDD-FDD kuko arakuriye bose yitwa Terence Dikumasabo ava mu runana mizero y'abarundi ntiyari yitavye ivyo bikorwa kuko ari ku ruhande rwa Caroline Ditije ibikorwa vyategerezwa gutangura isaha zitatu vyatanguye isaha zitanu isaha zitatu zageze agatongwa se yamaze kuhashika abantu bose wabona ko batangaye kuko mo bari biteze kubona uwo mukeba mukuru wa Petero Nkuru nziza atarimwo hahavuye haza abandi batowe mu runana mizero y'abarundi baca bagera kuri cumi n'icyenda bose n'abayoboke ba FNL ya Gatongwasa uwo munyepolitike asanzwe atavuga rumwe na leta y'u Burundi yasiguriye abamenyesha amakuru icamutumye afata iyo ngingo yo kwinjira mu nama nshingamateka kandi yari yahamagariye abanywanyi biwe kutaja gutora amatora yarabaye uko yabaye kose yarabaye uyu munsi tugeze rero aho tu- tugira icyo dukora bivanye n'ibihe tugezemo ibyo ari byo mu gihe bose bagumye bavuga ati nimwumvikane izo nduru zihari zihere igihe tukirindira rero ko izo nduru zihera biciye mu kumvikana mu kuganira nicyobuza yuko turakora ibyo tubashije gukora umuntu yovuga yuko mwemeye ibyavuye mu matora iyo reka kugondera amatora yarabaye abantu bose barayimiriza n'uyu munsi n'amakuru bose baravuga ati amatora yabaye siyo mugabo ibyo ari byo byose muri ibyo bitari byo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye barasabwe yuko baserukirwa none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho hari icyo twaba turiko turabafasha mu gihe turindiriye yuko kumbure izo mpari zose zihera ibishobora gukorwa byoba birakorwa mu matora y'abajenama b'amakomini n'abashingamateka agatongwasa yari yasavye abanywanyi biwe kutaja gutora mu matora y'umukuru w'igihugu gwasa ntiyigeze amenyesha aho ahagaze mu matora y'abakenguzamateka nayo yabaye kuri wa gatanu abajenama b'amakomine batowe mu mizero y'abarundi ntibagiye gutora abakenguzamateka abari bitavye bamenyeshejwe ko itegeko ryavuye kwa gatongwasa ko atawoja gutora tumubajije ico kibazo yishuye gutya barashobora kuba batagiye gutora ku mvuzi wabo bwabo ivyo jengira mu bibaza bo nyene none urunanamizi y'abarundi rwasambutse agatongwasa na tomora neza niyo bazoja muri leta canke batazojayo ntahakana kandi ntiyemera niba urunanamizi rw'abarundi rwasambutse urunani ntigwasambutse kimwe cyo cyo mwomenya ni uko inani zibaho mu gihe c'amatora iyo amatora atariho ivyinani n'ibindi mugabo nimba bataje uyu munsi indira uzobabona ejo canke uzobabona hirya y'ejo iciza uwo bataje wo musange ahari ukamubaza bari ngaho ibujumbura ku rundi ruhande rw'amizi rw'abarundi ni ukuvuga uruhande rwa iprona irongowe na karori nditije bavuga ko bagoye mu gahundwe tasensi bomana asanzwe ari ku ruhande rwa nditije avuga ko ata mpamvu boja muri iyo nama nshingamateka twebwe nyene twari ku malisite tutagiye kwitora tukabuza n'abandi kudutora none uwo yari kuba musitanteri twabujije kuja kwitoza uwe ntiyari akeneye ico kibanza no kwaba ari ukuraba ibibanza tu- twojamo ko hari abari kuba ba- abakenguza amateka akaba ata malisite y'amizero yagiyeyo kubera tutemera ayo matora kuko urabona yoyo twayatanga dutevye ayandi twari twayatanze imbere twibaza tuti ko hariho ibiganiro hazoboneka umuti w'ikibazo ca manda ya gatatu nawe biri uko agatungwasa we avuga ko yanse ko habaho abo bita abanyakuri boca basimbira muri ivyo bibanza si ukwisubirako ntimufate uruhande rumwe ngo mureke urundi none iyo seni tumaze kuyandikira yuko tutari mu matora iyo nyene ikavuga yuko uwo zoduha ijwi ko rizoba imfagusa yabihinduye bigenze gute none uyu munsi abo bantu ayo majwi yabo tuyaterero mu gisanze hama bice bigenda gute hama ntimwibagire mbega muri politiki y'uburundi ibintu vyifashe ubu ntabariho boca babitarukira za nyakuri zose ntimuzi ko zibaho naho muvuga gutyo hariho aba FNL bamaze iminsi biwanyu abayoboka bamaze iminsi bicwa mbega ivyo navyo mubivuga kwiga ubwo n'ubunyamaswa ntabwo byakabaye yuko mu gihe cya none umuntu mutavuga rumwe muri politike woja kumwica biteye isoni rero kuba hari inyifato mpamwe n'izo uwarongoye FNL yigenga aguma yemeza ko atemera ivyavuye mu matora naho yinjiye mu nama nshingamateka ibikorwa vy'iyo nama nshingamateka nshasha bizobandanya no kuri uyu wa kabiri aho bazoca bashiraho itegeko rigenga iyo nama nshingamateka ni ukuvuga reglement d'ordre intérieur mu gifaransa ku munsi wa kane naho bace batora inzego zizorongora iyo nama nshingamateka i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
umwana wacu gane baye mana yanjye ndagayemo umugabo wanjye ndamubwira ngo nari hehe jewe womuka muri kigo umwana wawe nawe yari wagira imyirakanuga mu mapingu reka mwana wa mama ndaryambara ndaryambaye sha ndaryambara kandi ahubwo n'umugabo wanjye ntasiba kugenda nyihanije ngo ndamugaranire mu rupangu Eh? nanjye nkabifatamire negwesha none ndabimbwe n'umwana wanjye abaye sha Eh, ndabirasha bibikome mu bwose ibigana by'ubu barampakiye siwe tuzana mbonye aho mu mabarabara Ndabirana.
inyuma y'abagira imyirakanuga ari ibikombe rero abasha namubonye uko umubonye cyane ntabitayeho ntabona kuri abana bawe sinda ndatse none gasha aba bana bacu bariko bazirika muri izi mpari z'abanyepolitike oya natwebwe ababyeyi turakwiye gucunga abana bacu kasha ntibegeraho izo ntureka ziriko zirabera kasha reka reka yambonye sha barese ngo bihereze tuba tufisemo uruhara rubi
babyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano iyo ari yo yose ntawe ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati tubaraba twigendera nk'uko natwe tutabyaye ladies and gentlemen
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi murumva radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda imibare y'abarundi batahuka bava mu rwanda irimo kugenda yiyongera ku mugoroba w'ejo kuwa mbere abinjiraga n'abasohokaga ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ufata ku ntara ya kirundo n'akarere ka bugesera babaruraga abari hejuru ya magana atatu abatahuka cyane baracyari abari bicumbikiye ndetse n'abari bacumbikiwe mu miryango ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu rwanda zikomeje gutaha umunsi ku wundi mu ngeri zose abakomeje gutahuka kuruta barimo abari bacumbitse mu miryango cyane mu mujyi wa kigali baraza mu modoka zabo n'imiryango yabo bagera ku mupaka w'u rwanda n'uburundi polisi ikabanza gusaka imodoka zabo bakabona kugana binjira n'abasohoka barafungura imodoka zabo nk'amajipo ugasangamo ibikoresho byo mu rugo za matera n'ibindi impamvu zituma bahunguka ziratandukanye ariko igaruka kenshi ni uko batashye atari ukuba umutekano wagarutse mu burundi ahubwo ngo imibereho yazambye uyu mugore ku masaha ya saa saba n'igice yerekeje ingozi akuruye ivarisi nini inyuma ye turasubiyeyo nyine kubera ubuzi ubuzima bwa hariya bugoye muga ntabwo dusubiyeyo kubera twishimye kuko n'ubundi umutekano turazi ko atari wose kandi turazi yuko igihugu kitashobora kuronka amahoro n'umunsi n'umwe bikimeze manda ya gatatu igihari nta mahoro twiteze kuronka mu gihugu gusa bibaye ngombwa kubera impamvu z'ubuzima dupfe kugenda turabe kubera benshi bataye ubuzi abandi bata ibyabo harimo n'abavuga ko bajyanye abana ku mashuri bityo ko kubagumisha mu buhungiro bishobora kuzabaviramo ingaruka mbi nk'uyu utifuje ko amazina ye yumvikana mu itangazamakuru yari n'abana babiri mu modoka berekeje i bujumbura mu murwa mukuru w'u Burundi turatashe yego mugaje we ndi burundi ntanye nenge gutora umwana kubera hageze ko baja ku ishuri hari iyindi miryango isigaje
bo basigaye inyuma abandi yego nibaza ko n'umwana niyaheze ibibazo zoca asubirayo azagaruka mu rwanda yego nibwiraga ko nabo mu muryango uzajya kubaza oya gushika ubu sindabona ko ikibazo c'umutekano gikwiriye mu burundi ngo mugiye he bujumbura muvuye he u rwanda Mu- bujumbura mugiye gukora iki tugiye kwiga
mugiye kwiga wigaga mu wa kangahe mu mashuri ntihahita ntitwajije ibibazo wowe wigaga mu wa kangahe wowe wigaga mu wa kangahe jewe wa kabiri naje wa kabiri turigana abakomoka ku ntara ya kirundo batahungiye kure yayo bakunze guhitamo gutaha mu bihe bya nimugoroba nk'uru rubyiruko ugiye burundu ugiye ahagarukanye agara mu kirundo wabaga hehe ngaho o, inemba nyine wabaga hano Eh, inemba aho ku mudugudu wa nemba ugiye burundi ikirundo gukora iki
ndahakumbuye nyine no kurabona iwacu uratahutse mu yandi magambo nzogaruka ariko wowe bimeze bite
ndahungutse urabungutse wabaga hehe nemba ufashe ingingo yo guhunguka gute kuraba abandi kuraba abandi nubwo abatahuka biganjemo abatarahitiye mu nkambi ngo hari n'abarambirwa ubuzima bw'inkambi bagahitamo gutoroka abo ntibashaka no kubigaragaza mu itangazamakuru uyu mushoferi wa taxi minibisi itwara abagenzi mu karere ka bugesera yadusanze ku mupaka w'u rwanda n'u burundi yaratwaye ababaga mu nkambi ya gashora mu byo tubatwara hari abaza bafite ubwoba ko nibagera hakurya batazamara akabiri azabica cyangwa se uko amakuru bahabwa we benshi nabo baba bafite ubwoba hakurya ko imiryango baba bafite bavuga ati abana babayeho nabi mu nkambi iki reka dusubire hakurya iwacu turebe ko nibura hari icyo twaronkayo aba mwarimu bakuye hehe bakaba tubabonye gashora bavuye mu nkambi Mm.
uretse kwihera ijisho iby'ingendo z'abatahuka mu burundi naho ubundi abemera ko bari barahunze ni bake ukurikije uko ingendo zihagaze umunsi ku wundi imibare iragenda yiyongera kuri uyu mugoroba binjira n'abasohoka ku mupaka w'u rwanda n'u burundi nemba barabarura basaga magana atatu mirongo irindwi bari bamaze kwerekeza mu burundi amakuru twakuye ku baturiye amayera yari yarafunzwe afata ku ntara ya kirundo harimo ku munzenze mu murenge wa kamabuye n'uko ngo n'abarundi bari bacumbitse mu miryango batangiye gutahuka buhoro buhoro nubwo bimeze bityo haracyari n'abandi barundi bake bari baratahutse nyuma bongera guhunga abo ntibashobora no kwegera ubutaka bw'uburundi kuko ngo bafite ubwoba bwo kuba batabwa muri yombi erike bagira ubusa ijwi ry'amerika inemba ku mupaka w'u rwanda n'uburundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tuvuye mu burundi tujye mu rwanda aho abagize inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ejo bakomeje ibiganiro bagirana n'abaturage ku kibazo cy'itegeko nshinga kuri uyu wa mbere mugenzi wacu asumuta kaboyi yakurikiranye ibiganiro byabo n'abaturage b'akarere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo kuri uyu wa mbere itsinda ryasuye abaturage bo mu murenge wa muhanga akarere ka muhanga ntibabonye byinshi bifuzaga ku baturage kuko ibisobanuro abaturage bari basabwe n'abadepite ko batanga ku buryo itegeko nshinga ryahinduka atari byo bahawe uyu ni depite nyirasafari esperance wasobanuriraga abaturage icyo babifuzaho turaza guha ijambo ibyiciro bitatu hari abanditse basaba ko iyi ngingo yavugururwa y'ijana n'imwe ikindi barifuza ko yavugururwa ite ariko noneho hari ikindi cyiciro dutekereza ko gishobora kuba cyaracikanywe no kwandika abashobora kuba bataranditse niba bahari hanyuma turaza no guha na- n'ijambo niba hari abahari ababa batifuza ko iyi ngingo ivugururwa ari nayo mpamvu hazaba n'amatora kugira ngo ariyo akemura impaka nubwo abaturage basabwaga gusobanura umubare wagenwa kuri manda y'umukuru w'igihugu benshi babwiye abadepite ko bifuza ko perezida paul kagame yazabayobora ubuziraherezo abaturage bakomeje kwibutswa ko itegeko nshinga ridakorerwa umuntu umwe nta cyahindutse mu bisubizo abaturage bahaye abadepite iryo tegeko nshinga njye ndumva rwose twongeye tukamutora hari ikindi twageraho kirenze ndifuza ko twakongera tukamutora indi myaka irindwi yo kutuyobora ngewe nifuza ko manda ya perezida wa repubulika yatuyobora igihe ananiriwe mu gihe kingana kino niba utemera ko abandi biba ubuziraherezo wabaha manda ingana iki abandi byaba nk'itatu gusa ah, bakarekeraho manda ye reka twe kumurusha kuko aho ageze atugejeje haryoshye ubu tuba biri mu perezida ibintu byacu biba biciyemo kabiri amazu yacu aseruzwa yaba akikije ni mu kirekire rero abanza dusunike nk'imyaka cumi n'ine nategeke aho avuga ananiwe avuga ati none banjye nimutegeke namwe ngewe icyo nisabira ni uko ririya tegeko ry'ijana na rimwe mwariduhindurira tukazongera tugakomezanya n'izindi manda zose azayobora abashije tukaba turi kumwe nawe kuko nta n'undi twabona twebwe tumusimbuza kubera ibyiza yadukoreye ikibazo nabajije ariko muragerageza mukisubize nubwo nababajije ngo yego ibyo mwifuriza paul kagame turi kubyumva ariko mugerageze munatekereze habaye niba munabyifuriza undi wundi niba mutabimwifuriza muvuge ngo habaye hari undi muperezida ujeho twamuha igihe kingana gitya kuko bizadufasha twebwe mu gukusanya ibitekerezo no kumva icyo abatu- icyo abanyarwanda benshi murakoze turashaka paul kagame Nu- nta wundi paul kagame niyo yasimburwa agasimburwa ku bwe wowe urifuza ko undi muperezida twamuteganyiriza manda inganitse nta wundi ntekereza ndumva ari we uziraherezo kuko nta wundi navuga usibye abaturage batangiye gusurwa muri ibi bihe abagize inteko bazanareba n'andi matsinda y'abantu babaka ibitekerezo ku buryo itegeko nshinga ryahinduka cyane cyane ku bijyanye n'umubare wa manda y'umukuru w'igihugu ariko hari n'abamaze gutera intambwe yo gusaba ko n'izindi ngingo zidakigendanye n'igihe nazo zahindurwa izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko zizarangira mu kwezi kwa munani asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti zacu ubu noneho ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abashinwa babuharanira babitangaje mu minsi ishize abategetsi b'ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka ijana na mirongo itandatu n'icyenda bamwe bafashwe ababa batabizi abandi bafungiwe ahantu hatazwi bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko batandatu nabo mu kigo cyitwa fenguruwi cyo mu murwa mukuru w'ubushinwa beijing cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti ilham tuti wo mu bwoko bw'aba uwigur ubu uri muri gereza umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi ubwo wang yu umwe mu bavoka b'ikigo fenguruwi yazimiraga yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa sms ko interineti n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara kandi ko abantu barimo bica urugi rwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu wang yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini barimo abayoboke ba farun gong itorero ritemewe n'amategeko mu bushinwa zuji feng umuyobozi w'ikigo cy'abavoka fengurui nawe yatawe muri yombi azira kuburanira mu nkiko zang miyao umunyamakuru w'umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokarasi yo muri hong kong mu bo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane Lee heping wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu chen nguang cheng Lee heping ahagararira mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu leta zunze ubumwe za amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye n'uko inzego z'umutekano z'ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye leta zunze ubumwe za amerika irasaba ikomeje ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'ubushinwa
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti z'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira mbere y'uko dusezeranaho ariko aloyizi bigirimana ari hano muri studio abanze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
abarorerezi mu by'amatora b'ishyirahamwe mpuzamakungu bamenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu burundi mu ndwi iheze atitabwe na bose kandi atizigiwe n'imigwi yose ibyo biri muri raporo yasohotse kuri uyu wa mbere aho abo barorerezi bamenyesha ko perezida nkurunziza yatsinze amatora atari nk'umwidegemvyo wo gushikiriza ivyiyumviro perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika atekanya kugendera icyicaro cy'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika yadizayba muri etiyopiya kuri uyu wa kabiri mu rugendo arimwo muri etiyopiya perezida obama yaravuniye akagohe leta etiyopiya ko ikwiye korohereza abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu mwidegemvyo mu gihugu cya somaliya abantu bashika mirongo ibiri na batatu nibo bamaze kumenyekana ko bafuye mu bitero byahitanywe byatewe n'ikibombe cyaturikijwe n'umuhari wa al-shabab kuri wa mungu kuri hoteli yitwa jazira palace iri mu gisagara cya mogadishu muri somaliya perezida obama asanzwe ari mu rugendo muri etiyopiya yateye ibyatsi ubwo bwicanyi ati imigwi y'iterabwoba nka al-shabab nta kindi izi atari ukwica no gusambura ati bakwiye guhagurukirwa bakagwanywa igihugu cya turukiya cyatumye ko kuri wa kabiri inama izo gihuza n'ibihugu rutura bigifasha kwivuna umwansi intumbero y'iyo nama ni ukurabira hamwe ukuntu ibyo bihugu byofasha icyo gihugu mu bijyanye n'umutekano
urakoze aruyizi bigira imana kuri ayo makuru wongeye kutwibutsa inshuti turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere ni ahabihumurije iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi abo twari kumwe mwese rero ndabashimiye ntimucikwe kandi n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro muri isanga hagati aho ariko tubifurije gukomeza kugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru nziza ivuga ko abarundi bari bahungiye mu gihugu cy'u rwanda bamwe bamwe eka benshi bariko baratahuka mu gihugu cyabo c'uburundi abanyapolitike batari bake rero bari bateye akamo gasaba ko impunzi zitahuka na burya hari hatangajwe amakuru mu ntango ko izo mpunzi zari zimerewe nabi cyane kandi zihanzwe n'ibibazo bitari bike iyo nkuru ni nziza kuko no mu kirundi bavuga ko amazi masabano atamara ivyiro kandi ko atakibanza na kimwe gishobora kuruta iwanyu abategetsi rero barongoye intara abo barundi bari bahunze bavamwo bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo abarundi ba batahutse bakirwe neza kandi baronswe ivyankenerwa cyane cyane n'ibibazo byatumye bahunga bitorerwe umuti uyu munsi rero duhiriye duhishije kuko duhiriwe duhishije ko du- turi kumwe n'abatumire mu batumire harimwo buramatari w'intara ya kirundo reverien nziga masabo mwiriwe neza uh, buramatari mwiriwe murakomeye turaho nta mahoro nta ngorane Eh, turi kumwe kandi n'umumenyesha makuru w'iradiyo ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ah, yakoze igikorwa ntangire mu gutohoza hamwe no mu gutangaza amakuru yerekeye abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda cyane cyane abari mu ikampi ya mahama mwiriwe neza eric mwiriwe neza frederic reka mwiriwe neza reka dutangure rero kuri wowe eric muri kurubibe mutubwire ibintu byifashe gute ngaho frederic nk'uko wari umaze kubivuga kuri iyi saha ndi ku mupaka w'u rwanda n'uburundi inemba ku ntara ya kirundo Ah, abahunguka rero kuva mu gitondo bari benshi cyane ugeranije uretse kuba iyi saha bari kugenda bagabanuka ku murongo nta na gato higeze hatoza abiyandikisha benshi ariko barava mu mujyi wa kigali n'ahandi ku mpande yaho baraza mu modoka imodoka zabo zipakiye ibyo bari barahunganye birimo amamatera amayesime bagera ku mupaka bagaparika umupolisi akabasaka bakiyandikisha bakabona gukomeza benshi rero twagiye tuganira baravuga ko ahanini kimwe mu mpamvu zibateye gutahuka ntabwo ari ukuba umutekano waje mu burundi ahubwo ngo ni ubuzima bumeze nabi ndetse no kuba bafite abana batoya bagomba kujya kwiga izo ni zo zimwe mu mpamvu zikomeye cyangwa se z'ibanze bavuga zibateye gutahuka mu mpunzi zahungiye mu kampi ya mahama mu- hoba hari ikibazo c'uko impunzi zifuza gutahuka zitahuka A- ayo makuru ntayo mfite ku bahungiye mu nkambi ya mahama cyane ko ah, ntabwo mperutse yo muri muri ino minsi ahubwo ah, abahungiye hano i gashora mu karere ka bugesera n'ubundi ndi nibo mperutse kuvugana nabo kuri iyo ngingo yo gutahuka ukumva benshi baravuga ko batazigera batahutse igihe cyose ngo umukuru w'igihugu yaba atari kwiye manda ya gatatu nk'uko babivuga pierre inkuru nziza
hari ah, n'abatari bake cane cane mu ncabwenge canke abahoze abategetsi muri bo hari abo bamaze gutahuka cane cane abari nk'i kigali A- abategetsi nta n'umwe uragaragaza ko atashye mu bari barahunze Ah, icyakora mu nkambi bamwe nk'uko mubivuga ngo bagiye ah, barahitamo ingingo yo gutahuka n'ubwo abigaragaza cyane ari abari mu miryango hari imiryango n'ubundi iri gufata umwanzuro kuri gahunda yabo abo nabo nyine mu kanya bamaze gutambuka abadafite imodoka zabo baratega amatagisi amatagisi akabazana hano ku mupaka abo nabo nyine bari bavuye mu nkambi ya gashora birinze kugira icyo banangariza ariko naje kuvugana n'umushoferi wari ubazanye ambwira ko ariyo yarabakuye Eh, igitigiri c'impunzi z'abarundi bahungiye mu rwanda ni kinini cane gose kuva batanguye gutahuka mwotubwira ko amaze gutahuka bangana iki Eric?
Ah, imibare ku binjira n'abasohoka ntabwo bari bayimpa neza ariko ah, mu minsi yashize hariho byibura twatangiye kubivugaho ku munsi bagenda bagera ah, hagati ya magana abiri na magana abiri mirongo itanu ku buryo hari n'ubwo byageze mu ma saa sita gusa bamaze gu- abamaze kwakirwa abagera muri magana atatu uyu munsi rero birashoboka ko iyo mibare ishobora kwiyongera ku munsi w'ejo byo ngo byari birenze nkurikije uburyo ababibonye abatuye ku mupaka babibonye yewe n'ababakiye nubwo nta mibare barampa ya nyayo bavuze ko bari benshi ari ababatwara kuri moto babyemeje gusa impamvu bavuga ko wenda ubuzima bwari bubagoye yashimangirwa n'imirimo ikorerwa hano ku mupaka ari abavunjayi babandi bahindura amafaranga niba ushaka amarundi bakayaguha ufite amanyarwanda cyangwa se ufite amadolari bakaguha ayo wifuza bo bo baravuga ko uburyo bagiye bahunga ayo bari bafite bavunjisha urujya n'uruza mu mabiro de shanje ubu ngubu byaragabanutse baravuga ko nta mafaranga bafite urakoze eric ugume ngaha mu kanya turasura kotera kamo ntihagira aho muja turi kumwe kandi na buramatari w'intara ya kirundo umushyiranahe reverina nzigamasabo Eh, nashaka mutubwire mbega abo barundi batahuka namwe ndi kumabona ico gitigiri kivugwa nico mubona ngaho mu kirundo Ego nivyo eh, abaca ku mupaka na cyane cyane wa Nemba Gasenyi eh, ni benshi ariko bose si abanyakirundo gusa bara- baravanze harimo abaza bava za Ngozi za Bujumbura hari n'abandi baca ku mupaka wa, wa Kanyaru Kanyarubo hariya za Kayanza benshi muri abo na- n'abazi Bujumbura twebwe turabana cyane cyane abagaruka mu ngo zabo baza mu ntara ya Kirundo muri abo baca ku mupaka harimo abanyakirundo hari n'abandi rero baca mu- mu kiyaga baca no mu nzira z'intuze ya z'isi isanzwe mu mu ishyamba rya murehe twebwe turagereranya abo tumaze kubona baca ku mupaka mu bisanzwe ni hagati y'amajana atanu n'igihumbi ku munsi ariko hari abandi baca rero mu nzira zo mu mazi abandi bagaca mu nzira zo mu ishyamba rya rya murehe Eh, utujabo kwi- kwinjira mu rwanda ubu rero tubona benshi nk'ingo ingo z'abantu bari bahunze bose baza bari mu mu ngo zabo bagiye mu miryango yabo kiretse yuko batubwira yuko abamaze kujanwa mu makambi ajya amakambi ya mahama mwa- mwariko muravuga aribo bigorana kubera ko kuza no gutoroka mbese n'ejo jewe na- nazanye abana bari batorotse ndabarungikiwe na ambasade bafatiye i rwanda ba- babuze itike bashikana ku mupaka baratubwira yuko eh, kugira ngo uve mu ikambi mahama ushobora gutaha yuko ari ikibazo kubera ko eh, abo muri asire bagukundira Niyo Muba- navuga muba ari mumaze ikibazo, guto- ariko muba abandi mumaze bose gutohoza- bahungiye mu cyaro ngaho mu rwanda abahungiye mu mu kigali mu mujyi cyangwa ngaho eh, i nyamata bose bariko barataha mu ngo zabo hano mu- mu mu kirundo muba mumaze gutohoza mu kabaza abategetsi barongoye ayo makampi bakorera hcr mu kabaza igituma batarekura izo mpunzi zifuza gutahuka ngo zitahuke bon ntabwo turavugana mugabo jewe nta kintangaza kubera ko no mu kubajyana gihutihuti muri aya makambi eh, byatwese yuko umengo eh, hari icyo bashaka kubakoresha kuko jewe twagiye kubagendera kabiri bakiri ngaho mu ntuze ya- aha mu ntuze ku mupaka hagufi Eh, barabatwima barabiyandikishije bashaka ko tubatahana barabankira ngo ntibyokunda ngo ni mpaka ngo ngo se- ngo asera amaze kubandika rero bariko barabankira n'ubu kugaruka je nta kintangaza kuko urazi ingene abantu bahunze bagasanga n'amabisi ari ku mupaka eh, harimo ni- n'ibyo bagenda babagaburira byumvikana yuko hari icyo bari bashaka kubago- kubakoresha rero n'ubu babankira ni- ni- je numva ko hari urukurikirane rw'ingene n- n'abahunze bagenda bakigwa birumvikana yuko bataborohereza rero kuko n'abaje n'abana bari abasore batatu baje inzara igira ibice babankeye ko batahana bavuga ati natwe twari abanyeshuri ntidushaka kuguma turi ngaha ubuzima buragoye ibifungurwa ni bikeya ah, nta mazi ahari abantu baragwara indwara zitandukanye ariko bakaguma babaho rero ni ni ntuze jewe nanabivuze mbese bagitangura nagiye ngiye no kubaraba ndababwira nti ntahura ingene mu burundi atantambara ihari niko hari impari za politike ariko se muzana amabisi gutegera ku mupaka gute mu- mu- mu- mu- mwanka gute yuko abashaka gutaha yuko tubatahana kandi ari uburenganzira bwabo rero n'ubu kubona bakiba bakibankira rero ni urukurikirane rw'ingene n'abahunga bagenda ko baraborohereza amabisi aza kubategera n'ubu rero babankira gutaha je n'ikintangaza Kuvi- kuva ico gihe babankiye gueka bariko barabatera kamo kabasaba guhunga ari benshi canke kubakira ku buryo vyotuma badata- batifuza gutahuka eka n'ubu vyibonekeje ko bankira impunzi gutahuka mwoba mwaratoje mukamenya imvo nyakuri ikintu umugambi w'ivyo biro ni- nu- nuyo turiya n'ubu- twebwe aho tugeza biratugora kubera ko ntitwumva nyine umuntu avuga ati jewe ndafashe ingingo nshaka gutaha ni mu ntahane ndi mu minwe yanyu bakanga ntabwo dushobora kumenya igituma bagira iyo nyifato Eh, gusa ni ni ibintu bibabaje kubera ko nka jewe nk'ubu ndonka amatelefone menshi y'abantu bari muri iyo kambi y'imahamba bambwira ati nyakubahwa guverineri twaranagututse waje kuturaba tukiri mu ntuzeya aha ku- ku- ku- ku ntuzeya mu karere ka bugesera turanka gusubira inyuma ariko ubu turabona ibintu yuko bigoye turumva nuko ni Burundi a- ari amahoro abari yatangorane bafise murasubira muze kandi mudukabure gu- gu- gutaha musaba abayobozi b'u Rwanda yuko a- aba- aba- abatunzi inkambi ya yanze zamahama yuko batadukundira ko dutaha murabe yuko twebwe two- twova ngaha tukaza mu ngo zacu nawe tukaza gukora igihugu cyacu bibarutse twebwe rero ntituzi igituma ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- badashaka kurekura izo mpunzi kandi zo zishaka gutaha ivyo biradusiga ntitubi- ntitubitahura mugabo urumva ni bya bindi bavuga ati iyo iyo impunzi zi- zi- zigize impunzi iyo zigiye ahantu aho zigiye akazi kaba kabonetse yumvikana ko rero ku kumurekura akazi gaca gahera rero nibaza ko ari nk'ivyo ngira ngo bituma ba- ba- bababoha ni kugira ngo akazi nkumbura abafise akazi ntigahere eh, babandanye birondera amafaranga ariko impunzi zozo zashaka gutaha mu gihugu cabo barumva yuko umutekano uhari Eh, ni koko sindavuga ngo ni umutekano ngo ni ijana ku ijana ariko murabona yuko amatora yaraheze bavuga ngo imanda ya gatatu niba ateye ubwoba umukuru w'igihugu yaratowe nta n'intambara yabaye inzego z'inama nshingamateka zaratowe ba musitanteri bashasha baratowe ubu rero bona ukuza nabo bakaza gu- gufatanya n'abandi barundi bakubaka igihugu cyabo gusa ivyo vyo kutaborohereza n'ukuri twibaza ko ari bimwe bavuga nyene yuko iyo impunzi zibonetse abakozi baba baronse akazi iyo rero zigiye kaba gahagaze twibaza ko ari ivyo ngira ngo ibyo biba biri inyuma urumva nkumbure ntavyo nomenya bindi mugabo nuko ndi ndavyiyumvira
mu tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turi kumwe na uramatari w'intara ya kirundo umushanana reverien nzigamasabo turi kumwe kandi umunyeshamakuru wacu mu rwanda eric bagirubusa turi ko tuvuga ku kibazo c'impunzi ziriko ziratahuka ari nyinshi mu burundi ziva mu aho zari zahungiye mu gihugu cy'u rwanda abifuza kuduhamagara reka tubibutse nimero zacu nimero bohamagara ko whatsapp ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe naho bashobora kandi no gutelefona bakoresheje sms inimero yayo ni kabiri gatanu indwi indwi gatanu gatanu gatanu gatandatu ubusa ubusa ubusa
ehe rero ushaka bwa ndakubwira we kutazi kurasisha inkoko uzogendera inyuma yanjye ukoresha ubuhiri n'aka gafuka Eh?
we kuzogema n'uri kure byumva bose ndabigenza gute igisha nakewe kurasa
ivyo ntibikigabane bane umva nawe umva imawe nawe we numva ko tu- ko twitegurira ingwara Eh, mingwano none
ewe bana yanje naramye ngo nze mbone mungwano yo mu mirongo itandatu na gatanu nabuze abavyeyi nje ndaheba ishure nja kubaka hataragera mu mirongo irindwi na kabiri naho ingwano imfakaza ntaranaganduka hirya yaje mu ngwano yo mirongo icenda na gatatu naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhongo reka natwe tugwane mbere tubahure raba namwe mwompojeje amarire bane banje vyarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza ukura tabagore none mugira musubire gukwega ingwano g'abane banje Ah, mbega jewe mushaka nzokwicwe n'agahinda abe ndumva ko twigwana noneho ubona munshakira amahoro kantu nzobapfa tuguhagama ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kurwana nta na rimwe bane banje amahoro azigera azanwa n'ingwano Hmm? subiza ivyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mungwanira
imyo nkoho kabwa bane bane.
nige kurasa erega mawe arashaje ntazi nibyo avuga.
navyaziga mwana mbese numvise ngo mukuru asaba kwiga ngaho yo
mbega ndashemawe yo urabona ingano urashimwa yawe gakibutura yabwe barapfuye bawe barapfuye rege bawe barapfuye arapfuye bawe
barundi barundikazi twirinde ingendo yo dusubiza mu ntambara ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tugaruke kuri wewe eric ma eric bayagira ubusa mwaragendeye ama- iyo kampi y'amahama cyane rwose ika kuva mu ntango mwara babonye ukuntu impunzi eh, zinjira muri iyo kampi mu- hari ikintu mwotubwira kijanye n'ibiri ko bidashikirizwa bivuga ko ha- izo mpunzi bazohereza ku buryo eh, basa n'abazitera akamu ko kuguma mu makampi kuguma mu buhungiro hari ikintu kimeze gutyo mwaba mwarabonye Ah, icyo kuvuga ngo ziratahuka kuva zikinj- zicinjira mu ikambi hariho ukuntu zafatwa ku buryo eka n'ukuntu bazikura ku maka- mu- ku mbibe bazitwara n'amakamyo hari ikintu muba mwabonye coba kimeze nk'uko umenye ngo ishyirahamwe hdr ryari bifitemo uruhara Ah, ibyo ntago byashoboka ntago byoroshye kuba umuntu yabibona ariko ibyo wenda bavuga ngo ubuzima zibayemo kuba zabwinubira byo wenda bikaba byatuma zahitamo gutaha ku bushake byo wahera nko ku ku kibazo cya- cy'ubuvuzi aho umuntu yashoboraga kuba yajya gushaka ubu- ubuvuzi mu minsi umwe ibiri itatu atarabona umuvura kubera ubwinshi bwabo nacyo cyaba imwe mu mpamvu ubu ngubu ndiho inkambi ubwayo yaruzuye ntabwo bakimurira y'abandi ubwo urumva hagiye harimo ibintu by'ibibazo n'ubundi bashobora kuba batishimiye niba ariko nabivuga mfatiye kuri ibyo ngibyo umushikana hibura amatari reverien nzigamasabo ibintu ubutegetsi eh, buriko burakora kugira ngo izo mpunzi zakirwe hariho imigambi irashe yatekanijwe yo kwakira izo mpunzi kugira ngo zironswe ivyankenerwa mu iki gihe zari zimaze igihe kitari gito hanze Eh, murakoze cyane muri mu- muri rusange twebwe ukuntu bahunze impunzi mu guhunga kenshi wasanga eh, ha- mu mu muryango hahunze bamwe ntabwo ntabwo bazi wasanga hahunze na cyane cyane abagore n'abana Eh, cyane mu muryango ugasanga hahunze abana bakeya ariko benshi ba serugo abagabo baguma mu ngo zabo ku buryo ubu n'abariko barahunguka ashyikira mu rugo asanga serugo ari hari ariko abafite ibibazo eh, by'imibereho nko kuronswa nk'ibifungurwa byihuta twe turafite iki- ikigega cy'ibifungurwa ntegabizoza kugira ngo abo bafite ingorane zo kuronka ibyo bafungura mu minsi ya mbere eh, nkumbure abo ba- ba- bahunze bose umugore n'umugabo eh, kugira ngo tube turabaramira mu kurindira yuko ubushikiranganji bwo gufatana mu nda eh, babakorera imigambi yo kubashyigikira bimwe birama ibyo rero nta gushika n'ubu nta muntu yahungutse afite ikibazo ki- kijanye no kubaho mbese naho turiko turavuga ko dufite icyo kigega cy'ibifungwa ntegabizoza ntiturabona benshi batwitura bavuga ko bafite ikibazo twarabibonye mu minsi ya mbere eh, turarungika no mu makomine na cyane cyane bugabira na busoni kugira ngo abafite ibibazo by'ukuronka ibyo bafungura bace babaha kopi y'icyo kigega Eh, ariko ubu ubu ni ukuri turabifite biri kuri progress nanabaza no kubisaba benshi usanga nyine bashyikira mu ngo zabo usanga nyine kuko urabona ko bahun- bahunze tu- turi turi ko turimbura hari mu kwezi kwa gatanu ibiharage byari byeze naho biteze neza cyane n'ibigori ku buryo rero batarashyika basanga mu ngo zabo ibintu bafungura bihari abaza kutwitura ni bake cyane ariko twe twarabyiteguye turafite ibifungurwa mwumbure ku bazaba bafite ikibazo cyo kuronka aho aho baba inzu nkumbure bagiye basambuye inzu zabo cyangwa ugasanga nkumbure ku mvi- ku mvi itangiriye ugasanga hari ibisuma byamusamburiye nk'inzu yiwe ivyo navyo tuzoheza twitake ubushikiranganji bwo gufatana mu nda kugira ngo nkumbure bafashe kuba baronkeje nk'amashitingi kugira ba- ubuzima bubandanye tu ico kibazo c'impunzi zitahuka cane cane zitahukira eka zihunguka zisubira mu ntara ya kirundo turazigara ko akabura amatari mwaguma hafi muri iki gihe turi kumwe kandi n'umumenyesha makuru w'iradiyo ijwi ry'amerika fidelite nawe nyene yagiye kwirabira ukuntu eh, impunzi z'abarundi zitahuka fidelite mwiriwe neza
mwiyo neza murakomeye yego mutwibutse urubibe mwagiye ko twagiye eh, kuruhwa ni urubibe rubundi buhana n'u rwanda byifashe hano muri gute mucungaro nyine muri komine rugombo ni urubibe ruha- burundi buhana na na repubulika ya demokarasi ya kongo vyifashe gute impunzi ziratahuka ari nyinshi Eh, ba- aho tw- igihe twashika ibyo twabonye nta mpunzi nyinshi twahuye eka no kuruhwa twashitse igihe cy'isaha zitandatu mu- eh, isaha i- in- umunani zibura niho twaca ku ku- ku mupaka nta bantu twabonye ngo bariko baratahuka ari benshi yari nk'umudugu umwe eh, nk'umuntu umwe wasanga ari ku kadirisha aho bakirira abantu batashe byari bigoye kumenya ko atahutse n'uko ari umuntu wasanzwe akore- ikorera utwiwe na igihe bitoroshe gufata amajwi ku ku mupaka ego ariko twashoboye kuvugana n'abasanzwe bacungera izo mbibe eh, bashoboye kutubwira yuko ugereranyije n'iminsi iheze ubabona abantu benshi binjira basohoka mu burundi kuja n'uruza ubu ruzifatishe neza nko mu minsi yahera ariko bakavuga ko hamwe kare imbere y'amatora wasanga nko ku munsi yinjira abantu mirongo ine na batanu mu gihe bari bamenyereye kwakira abantu bashika ku majana abiri Eh, twavuye dutembera hirya yaho gato kubera ko aha nyene muri ciro cya rugombo hari utuyira twinshi tw'ikirundi hari imipaka itazwi n'amategeko usanga aba- abarundi canke abanyarwanda bajabuka bakagirana imigenderanire hirya no hino naho twashoboye kugenda ahantu bita muri rukana ya mbere ayo muri rukana ya mbere naho nyene nta muntu umwe tugire duhura nawe ngo arahungutse ariko twaganye n'abanyagihugu baho aho batubwiye ko bahora babona abantu rimwe rimwe bahunguka ariko nta kigwi cabo batubwiye gusa bashoboye kutubwira ko batabakishobora atabakibona bagihunga Eh, icyo twasaba twabamenyesha ngaho nyene ngaho kwirukana ya mbere ni uko eh, hariho abasore bihaye ububasha bwo guhagarika impunzi zitahutse bo nyene bara- twaraganiriye barati- baratwemera ko ko bo nyene bahora babuza aba- bahora bafata abantu batahutse bababaza ivya- i- eh, ibiba- ibibaranga uwo basanze rero ngo bada- adafise ikimuranga bakaheza bakamufata hanyuma twabayeje ko baba bafite uburenganzira bwo gufata abo bantu bati batubwira ngo yuko ngo ikibazo cy'umutekano ngo ari kiri abarundi bose twahavuye tuva ngaho muri rukanambe tuja kurondera musitanteri wa komine rugombo beatrice Kara- kanderi nawe eh, twashoboye kuvugana ku telefone kuko atari hafi y'ibiro vyiwe yatubwiye ko ivyo bintu atavyazi kuba ari abantu biha ububasha bwo gufata abantu bahungutse ati nyabona agiye ubwira amatohoza abo bafata abahungutse aribo baheza bagakurikiranwa n'ubutungane
urakoze eh, fidelite
ehe rero ushaka bwa ndakubwira we kutazi kurasisha inkoko uzogindira inyuma yanjye ukoresha ubuhi n'aka gafuni
we kutogema n'uri kure Eh.
byumva bose babigenza gutya nyigisha nakewe kurasa
ivyo ntibikigabane banje umva nawe umva imawe nawe we ntumva ko tu- ko twitegurira ingwara
Eh, mingwano none Wa- ewe bana yanje naramye ngo nze mbone mungwane mu mirongo itandatu na gatanu nabuze abavyeyi nje ndaheba ishure nza kubaka hataragera mu mirongo irindwi na kabiri naho ingwana imfakaza ntaranaganduka Eh? hirya yaje mu ngwana yo mirongo icenda na gatatu naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhongo reka natwe tugwane mbere tubahure raba namwe mwompojeje amarire bane banje vyarabananiye kuzana abagore ngo ndonka kuzukura tabagore none mugira musubire gukwega ingwano g'abane banje Ah, mbega jewe mushaka nzokwicwe n'agahinda abe ntuza ko twirwanya noneho ubona munshakira amahoro kanu tuzowapfa tuguhagama ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kugurwanira nta na rimwe bane banje amahoro azigera azanwa n'ingwano Hmm? subiza ivyo bigwanisha uwabibahaye aho niho muzoba mungwanira
imyo nkohoka bwa bane nige kurasa erega mawe arashaje ntazi n'ibyo abonye navyaziga mwana mbese numvise ngo mukuru asaba kwega ngaho yo
mbega ndashemawe yo urabona ingano urashimwawe gakibutura Hey, barapfuye barapfuye barapfuye barapfuye bawe
barundi barundi kazi twirinde ingendo yodusubiza mu ntambara ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi Eh, mushikantahe reverien zigamasabo turumvise ikibazo gihambaye cyane rwose cy'imisore yoba ifata abahungutse kandi tuzi ko abatetsi b'u Burundi bipfuza ko abantu benshi batahuka ico kibazo mu kivuga ku Bon, twebwe aba- aba- abahunguka baciye mu ntuze ku ku mupaka igipolisi nicyo gikora ako kazi kubera ko umupaka murazi yuko ucungerewe n'intuze ya n'ingabo z'igihugu abapolisi n'abasirikare baraheza bakora igikorwa cyo kubasaka mu byo bagarukanye bafishe kuko ntawe bazi yuko hadashobora kuzamo ibigwanisho bishobora kudu- kwegera intuze akarambaraye ariko kubaza baca mu nzuzi mu- muri kanyaru kubaca mu ntuzeya mu cohoha twebwe twasizeho ntuzeya abapolisi ku vyambu ivyambu twa- twamaze ku ku- kuraba yuko ari ibyo tworohereza kugira ngo ntibaze mu kajagari naho nyine bishobora kudukwegera intuze ikibazo cy'umutekano muke kugira ngo abahungutse boroherezwe hanyuma baze ibintu bafise abapolisi barabirimo hanyuma babandanye mu ngo zabo gushika ubu nta abantu ba- abantu basanzwe abanyagihugu basanzwe eh, kubera udu- udushusho dukoresha baraba baza gusaka abantu bahungutse abahungutse bose basakwa n'abapolisi hanyuma bagaca bagenda mu ngo zabo mbese iyo bagiye mu ngo zabo nta n'ubakurikira bagenda bakakirwa neza n'imiryango yabo basi- yasigaye i burundi
hari ikibazo gihambaye cyane rwose ah, abarundi benshi bahunze bavuga ko aricyo cyabatumye bahunga ikibazo cy'iyo mirwi y'imbonerakure bavuga ko eka nko ku mugoroba ba- baturika abanyagihugu ugasanga kenshi na kenshi barasahura n'ibintu byabo icyo kibazo eh, mwaragitoreye nyinshi kugira ngo ntihagire abarundi basubira guta- guhunga ntabwo eh, ni- cyari icyitwazo nyakubahwa frederico abarundi barakunda kurondera ivyitwazo urazi ko mu gihugu haje intuzeya haje icyo bita komite mixte de securite Eh, intuzeya ordonance y'abashikiranganji babiri w'intware hagati mu gihugu eh, hamwe n'uw'umutekano basavye yuko abenegihugu nabo bo- bo- bogira amakomite ahuriyemwo bose ajejwe eh, gucungerera hagufi ikibazo c'umutekano bari kumwe n'abapolisi mbese gushika ku mutumba aharimo- aho ari mu ikirindiro cy'umupo- cy'igipolisi aba ari mu iyo komite izo komite rero nizo kenshi bakunda guca bavuga ngo zirimo imbonerakure kubera icyo bakunda kuvuga ngo zirimo imbonerakure kubera ko benshi baranka kuzijyamo urumva bir- birasaba yuko bafashanya n'abapolisi ari no gukizura iyo hamaze iminsi ari nk'ibihuha bagafashanya n'abapolisi hari aba rero baca bavuga ati twebwe ibintu byo kurara ijoro ntitubikeneye mugabo a- a- aho ku- aho ku- kugira ntuzuye ngo bashyigikire abaj- ababikora bo bo kuko bariko n'umutekano wabo bagaca batangura kuvuga ngo bikora n'aba bikora n'aba iyo rero n'intuze ntabwo ari ibintu byo kuyadukiza amakomite mixed de securite kuva ku rwego rw'igihugu urazi ko urwego rw'igihugu hariho ntuzeya inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano hakaba mu maprovensi komite mixed de securite urwego rwa ko- rwa komine rw'intara urwego rwa komine gushyira urwego rw'umutumba aho rero hariho i- ukuntu i- urwo rwego rwubatse abajyamo aba ari bo abo rero nibo abakunda kuvuga badashaka yuko urwo rwego rwoja badashaka yuko akazi kokora igipolisi gusa kandi muzi yuko igihugu kiba ari kininiya kumenya ibibazo ku mutumba vyabaye yuko bitari biza kuraba umupolisi na buryo usanga ku bapolisi ku mutumba usanga ari abapolisi babaye benshi babiri abo ntibashobora kumenya ibibazo by'umutekano ku- ku ku mutumba ayo rero amakomite mixed de securite niyo ariko arakora nk'uko mwanavyumvise mbese n'umunsi w'amatora eh, iminsi ya- eh, iminsi tu- twagiye mu matora yuko n'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yahavuye agasohora no rwandiko akabivuga no mu no mu maradiyo no mu mateleviziyo asaba ati ba nyakubahwa murongo y'intara murongo y'amakomine uhure n'uwo mwanya yuko y'amakomite afasha kugira ngo aho twumva hari imigwi iriko i- i- ishaka kuzohungabanya amat- eh, amatora ngo baturire ibiza- ibikoresho by'amatora mufashe abapolisi ko abapolisi n'abasirikare ntibakwiye basanzwe bahanganye n'ibindi bibazo bitandukanye hirya no hino aho rero ni- ni- ni naco canafashije yuko n'ibi bikoresho bitanaturirwa twe murazi ko ko ku ntega bari ba- barageze amajanja baraza guturira baraturira bikeya ariko kuva aho du- du- izo komite zigiriye nazo nyene gufasha abapolisi mbese nabo nyene mw'ijoro bakarara bicaye nta muntu n'umwe yasubiye kuza ku- kuza gu- guhungabanya ibijyanye no no guturira ibikoresho by'amatora byaciye bisa Egome- neza cane eh, mu- nabo rero baca bakunda kuvuga ngo nimbonera kure ngo n'ibindi ni ugushikuza ko abarundi u- usanga umengo ibintu byo gushikuza ari mu mibereho yacu ya minsi yose ariko ni ukuri nta migwi eh, yegamiye umugambwe eh, uri ku butegetsi ihari kuri icyo gikorwa atari aya makomite mixed security mu mu kanya turi kumwe n'umumenyesha n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika etiyeni ariko imbere yaho nagomba mbaze eh, mugenzi wacu eric eh, bagira ubusa niba mu yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko mu barundi bariko baratahuka yabonye cyane cyane abavuye i kigali bavuga ko batahutse kubera ubuzima bugoye atari kubera umutekano ari muke mu burundi eric eh, hari muri izo mpunzi hari uwo wavuze ikibazo cy'uko boba bafatwa nabi n'imbonerakure Ah, bageze iwabo yego yego bagiye babivuga ko o, bamwe muri bo batahuka imbonerakure zikabagirira ibyafura mbi na hano mu kanya nahoranye n'umusore ambwira ko yigeze gutahukaho biba ngombwa ko ngo bamukurikirana ariko nawe ngo ashobore kuba ngo yarigeze kubaho mu myaka yashize ngo yigeze kubaho umusirikare rero ngo bakeka ko wenda yaba afite ibirwanisho cyangwa se yaratunzeho ibirwanisho icyo kibazo ubwacyo ntashobora kuba yakwegera hepfo ngo arenge gatoya umupaka agere ku butaka bw'uburundi ngo bahita bamushimura Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika etienne etienne murafise ikibazo murafise iciyumviro yego